murumva ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc murahabwa ikaze nanjye timu harisi ishimwe amakuru yacu turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi dukomereze kuyavugwa mu karere k'ibiyaga bigari turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko mumaze kubimenyera buri cyumweru amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere mu butaliyani aho ejo kuwa gatandatu abaminisitiri b'ingabo bo mu bihugu bigize g7 bagize ibiganiro mu gihe ibintu birushaho gukomera mu burasirazuba bwo hagati no kwiyongera kw'igitutu ku ntambara ukraine ihanganyemo n'uburusiya ubutaliyani buyoboye itsinda ry'ibihugu birindwi bwateguye inama ya mbere y'abaminisitiri b'iryo shyirahamwe yihariye ku bijyanye n'ingabo yabereye i naples umujyi uri mu majyepfo y'iki gihugu ari naho hari icyicaro cya otan mbere y'uko minisitiri w'ingabo w'ubutaliyani guido cresido yakira bagenzi be bo muri g7 yarabanje kwakira minisitiri w'ingabo w'ubuyapani generali nakatani ibihugu by'ubutaliyani n'ubuyapani byasinyanye amasezerano ashingiye ku guhanahana ibikoresho n'inkunga mu bijyanye n'ibya gisirikare aba baminisitiri b'ingabo zihuriye muri g7 bahuye mu gihe hakomeje kugaragara igitutu ku ntambara ihanganishije ukraine n'uburusiya cyane cyane ubu batangiye kwinjira mu bihe by'ubukonje seto yabwiye bagenzi be ko yizera ko kuba bahuriye i Naples bitanga ubutumwa bukomeye ku bagerageza kubangamira gahunda yabo ya demokarasi muri iyi nama yabaye umunsi umwe croseto yavuze ko hagomba kuboneka umwanya uzahabwa ibiganiro ku ntambara ikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwo hagati uretse intambara ibera muri Ukraine no mu burasirazuba bwo hagati ikindi cyari ku murongo w'ibyigwa muri iyi nama ni iterambere n'umutekano muri Afurika Aziya na Pasifika iyi nama yabaye nyuma y'iminsi ibiri Israel itangaje ko yishe umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar wateguye ibitero byo ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi umwaka ushize ibyahungabanije Israeli bigatuma yihorera ku mutwe wa Hamasi ejo kuwa gatandatu idakari mu murwa mukuru wa senegali habaye imyigaragambyo yamagana ibikorwa bya isirayeli muri gaza na libani abigaragambyaga basabaga ko intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ihagarara abenshi mu bagaragaye bigaragambya ni abanyalibani batuye idakari muri senegali bazunguzaga amabendera banafite ibyapa byanditseho amagambo asaba amahoro abigaragambyaga bagaragaje impungenge batewe n'uko imirwano ikomeje kwiyongera muri libani na yameni abitabiriye iyi myigaragambyo bagaragaje umubano umaze igihe hagati ya Senegali na Libani bashimangira ko bafite umurage bakuye iwabo muri Libani bakanishimira ko ubu bafite ubwenegihugu bwa Senegali bagaragaje kandi ubumwe bafitanye n'abanyapalestina bagizweho ingaruka n'ibyo bise urugomo bakorerwa bimwe mu byapa abigaragambyaga bari bafite byerekanaga uko Gaza iri gusenywa basabye ko hagira ingamba zifatwa ku rwego mpuzamahanga zirimo guhagarika intambara ndetse banenga ko Israeli idafatwa kimwe nk'ibindi bihugu ku ruhando mpuzamahanga umwe mu bigaragambyaga witwa Ryan Matuk yavuze ko agifite abo mu muryango we baba muri Libani yumvikanisha ko ari ibintu bigoye cyane ariko hazakora ubushake bw'Imana maze avuga ko bazarwana kugeza bibohoye Israeli ikora ibishoboka byose ngo irimbure abisilamu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru avugwa mu karere reka tuyahere mu gihugu cy'ubufaransa aho ejo kuwa gatandatu bamwe mu banyarwanda batuye i paris mu bufaransa biriwe mu rugendo bise inzira ndende ni urugendo bavuga ko bakoze bagamije kurengera ubuzima kandi rubafasha kwibuka inzira benshi banyuzemo bahunga u rwanda kuva mu myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda chantal godiyo ni umwe mu bantu bitabiriye uru rugendo utuye mu bufaransa twavuganye ambwiraho igitekerezo cyo gukora uru rugendo cyavuye ni umunsi twateguye duhora dutekereza ni ubwa kabiri tuwukoze hashize mu myaka ibiri ishize twari twawukoze uwo munsi kugira ngo twishyire hamwe twibuke ibyabaye ku banyarwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda intambara itangiye baturuka ibyumba bagenda bamara imyaka itatu muri kigali mu nkambi bakongera intambara yo muri jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane yakurikiwe n'ihanurwa ry'indege y'abategetsi b'ibihugu babiri ubwo noneho abanyarwanda bakongera bagahunga fpr maze gufata igihugu bakongera mu nkambi za kongo ibyo bihe rero byose bagendaga babayeho ubuzima bubi barapfuye barishwe abandi bararwara abandi baribwa n'ibikoko na insekite zo mu mashyamba abandi bajugunywa mu mazi ndetse biruka bahunga bakiza ubuzima bwabo na n'ubu bakaba bakiruka intambara ntizirarangira abo bantu bose rero nibo twateganyirije ukwezi kwa cumi kugira ngo dufate umunsi mu kwezi kwa cumi kuko muri mirongo icyenda byatangiye mu kwa cumi no mu nkambi mirongo icyenda gatandatu bitangira mu kwa cumi uko kwezi mbese tukugira sembore tukagira ngo dufatemo umunsi umwe duhagarare tubibuke mbese duha icyubahiro babiguyemo kandi twibuka n'abakibirimo kugira ngo tugire icyo twabafasha tubiganireho kandi twigisha abana bacu ko ibyo bintu bitagomba kongera kubaho tukababwirira ayo mateka bakayamenya uvuze ko kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane kugeza ubu ngubu mu byizihije kabiri gusa kuki kuva icyo gihe cyose kugeza ubu ngubu mu byizihije kabiri gusa icyo gitekerezo cyo kugira ngo deja tubibuke abo baguye muri ayo mashyamba n'abakiyarimo iyo poroje yatangiye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mbere yaho nta muntu wari warabonye umwanya cyangwa warabonye uburyo buboneye bwo kugira ngo icyo gikorwa kibe cyabaho niyo mpamvu kuva tubitekereje rero tukagira uburyo bwo kubishyira mu bikorwa bibaye ubwa kabiri gusa ariko tuzabikomeza ubu ngubu ni umushinga tutazongera kwibagirwa none mwebwe mwibuka abo ngabo muri bande turi abanyarwanda turi abanyarwanda iki gitekerezo twakigiranye n'abanyarwanda batari abo mu bufaransa gusa ariko ubu mu bufaransa niho tumaze kubishyira mu bikorwa inshuro ebyiri ariko no mu bindi bihugu barabitekereza nuko buriya batarabasha kwisuganya kugira ngo babe babikora mu bufaransa rero twebwe twabashije kubishyira mu bikorwa inshuro ya kabiri igikorwa nk'iki cyo kwibuka hari ubutumwa muba mufite ubutumwa mutanga ni ubuhe ubutumwa bwanyu murabuhande ubutumwa dutanga ni ukwibuka no kwibukiranya ibyabaye icyo ni ikintu kigomba guhoraho icya kabiri kikaba ari uguha icyubahiro ababiguyemo abantu baguye muri ayo mahano tugomba kubaha icyubahiro icya gatatu gukangurira abato batabibonye kumenya ayo mateka kugira ngo bashobore kurwanya ibikorwa byose byatera ko ibihe nk'ibyo byakongera kubaho icya kane ni ugutekereza ku bari mu mashyamba kandi bahanganye buri munsi n'ubuzima bubi badafite umutekano kubera yuko intambara zihorayo ubwicanyi buhorayo mbese bakigerwaho n'izo ngaruka ziremereye z'ubwicanyi ikindi cya nyuma kikaba ari ugukangurira abantu bashaka gufasha abari mu bihe bibi ubu ngubu bakaba batekereza ikintu babakorera izo ngizo nizo ngingo niyo mesaje dutanga nibwo butumwa dutanga kandi tukabuha abanyarwanda bose aho ngaho mwahuriye mu bufaransa mwahuriye mu buhe mujyi mware hari abantu bangahe aho twahuriye twazengurutse imijyi imijyi ine twagenze kuva saa yine twahagurutse saa yine n'iminota makumyabiri n'itanu turangiza saa munani n'igice hagati aho twakoze twakoze ako nakwita agapoze tuganiriza agatoya twari turi kumwe batubaza ibibazo ibyo ni ukubera iki turi kugenda tubabwira muri makeya isitwari y'u rwanda ni kompirike ntabwo byoroshye kuyumva ariko twavuze mu magambo mbese abana bashobora kumva kugira ngo bumve impamvu twahagurutse tukabagendesha ayo masaha yose abantu rero bari benshi ntabwo nababaze ariko mbese hari harimo abato abakuru n'abana chantal godiyo uri mu bufaransa ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi ry'amerika murakoze dukomereze amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika i burundi ako uhagarariye iki gihugu muri oni aherutse gusaba ko ubwicanyi bwabaye mu burundi mu myaka igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bwakwemezwa nk'aho ari jenoside yakorewe abo mu bwoko bw'abahutu abantu batandukanye bakiriye nabo mu buryo butandukanye ibisabwa n'uhagarariye uburundi mu muryango w'abibumbye oni hari abashyigikiye ko ubwicanyi bwabaye icyo gihe muri mirongo irindwi na kabiri bwitwa jenoside hakaba n'abandi batabishyigikiye iyi nkuru ku buryo burambuye reka tuyibaze mugenzi wacu desire hatungimana mu itangazo ryashyizwe ahabona mu ndwi iheze n'ihuriro ry'abacitse ku icumu n'ababuze ababo mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri bavuga ko banezerejwe no kumva ko userukira uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni yasabye amakungu ko igihonyabwoko gyokwemezwa n'amakungu ibyashyikirijwe na ambasaderi zefirin maniratanga byakiranywe umunezero mwinshi cyane n'abahurikiye muri iryo huriro nk'uko biri mu itangazo ryashyizwe ku mukono na frederic nzeyimana arirongoye nzeyimana avuga ko ari intambwe ikomeye kubona ibyemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'u Burundi ku itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bija habona mu gihe leta yari yasabwe gushyiraho itegeko ribyemeza ikica amatwi iryo huriro rimenyesha kandi ko ryandikiye akatari gake perezida ndayishimiye rimusaba kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu kugira abimenyeshe ishyirahamwe mpuzamakungu oni iryo shyirahamwe risigura ko mu burundi hari ibimenyetso kuko hagaragara ibinogo rusange byatawemwo abagandaga ibihumbi bitanu vyagaragajwe n'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe ariko ko atigeze abishikiriza urongoye severe pierre clave ndayicariye nawe nyene afatiye ku bushakashatsi bakoze mu gihugu cose aremeza ko mu burundi ha habayeho nyabwoko ry'abahutu hari mu nyigisho zerekana ahanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere hamwe n'ihonyabwoko bitegurwa izo nyigisho zari zigenewe abamenyeshamakuru n'abakomiseri ba seve zabereye ku mugwa mukuru wa politiki gitega igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu burundi tukavuga ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu bo mu burundi mu gihugu cose kuba ari mu ishyirahamwe ry'ababuze ababo mu mirongo irindwi na kabiri mu burundi ijambo ryashikirijwe na ambasaderi w'uburundi mu nama y'akanama ka oni kajejwe agateka kazina muntu rije gukuraho agacerere kari kamaze imyaka mirongo itanu n'ibiri abo basanga ari umunsi utazibagiranwa perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yagirizwa n'iryo huriro ko atashyize mu ngiro ivy'inama nshingamateka na nkenguzamateka yari yemeje mu kiganiro kwa bamenyeshamakuru n'abanyagihugu cabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru intwari mu gisagara ca bujumbura igenekezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe perezida ndayishimiye yasiguye ko abarundi bose babuze ababo mu bihe bitandukanye igihugu caciyemwo ku buryo atawoja ngaho yagiriza abandi hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo ivy'irindwi na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta ataci ivuga hariho avuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi buca buvuga ngo ko muzanka akamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze charles mukasi yigeze kurongora umugambwe w'adasigana iprona mu kiganiro yaha ijwi rya amerika kuri uno wa mbere aremeza ko abahutu bapfuye mu mirongo irindwi na kabiri ariko ko abenshi muri bo bari bateguye ihonyabwoko ry'abatutsi nibyo ntawe uhakana ko abahutu bapfuye mu mirongo indwi na kabiri kandi ntibari gutegerezwa gupfa niryo kosa micombero yagize mugabo micombero ntawumuhora leta yiwe ko yahagaritse ihonyabwoko icyo tubanza tucumvikane ko ko micombero yahagaritse rero umugambi wa ubu nibaza ko ivyo atawo bimuhora mugabo ko yagize repression extrajudiciaire kandi procureur general yari yasabye ko bamuronderera abafata abari mu mugambi wo gutegura ihonyabwoko mbere ya mariste yasohotse imbere yabo iyo processus judiciaire yarapfuye baca baja mu byo kuza bavuga bati n'abahutu bateye aho kuvuga ko ari ubu yateye mushano terence cegera c'uburongoye ishirahamwe ase genocide cirimoso wewe aganira n'ijwi rya amerika kuri uno wa mbere ati kwemeza ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu burundi ni kinyoma mu gihumbi kimwe n'amajana icenda ya mirongo irindwi na kabiri ku igenekerezo ya mirongo ine n'icenda ukwezi kwa kane hagandaguwe abatutsi mbere gushika itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu abahutu bapfuye mu nyuma oni nishireho umugwi mpuzamakungu wo gutohoza ukerekana neza abishwe n'ababishe ico kibazo c'ihonyabwoko kiracanishamwe abarundi kuko abahutu kugeza uno munsi bavuga ko bakorewe ihonyabwoko n'abatutsi abatutsi nabo bakavuga ko aribo barikorewe n'abahutu itariki icenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo ine n'umunani niho ishirahamwe mpuzamakungu oni ryemeza amasezerano akinga kongera agahana ivyaha vy'ihonyabwoko ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza nshuti mwese mukurikiye radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwa n'umuryango ejo yufu eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njye muri kumva kuri mikoro ngikaremera patrick mbahaye ikaze ikibazo cy'inda zitateganyijwe ziterwa abangavu ni ikibazo gihangayikishije isi muri rusange cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ndetse n'u rwanda rurimo abana b'abakobwa usanga batangira kwishora mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bakiri bato bityo bamwe muri bo bikabaviramo gutwita inda zitateganyijwe abayobozi b'inzego zinyuranye bashyira imbaraga nyinshi mu kurwanya iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu nyamara aho kugabanyuka kw'imibare y'inda zitateganyijwe usanga rimwe na rimwe hari n'igihe iyi mibare yongera kurusha mu mboni z'abakurikiranira hafi politiki n'ubuzima bwa buri munsi mu rwanda basanga iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu ari ikibazo giterwa n'impamvu irenze imwe harimo n'icyuho mu mategeko atuzuzanya inshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo munyemerere twakire mugenzi wacu ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi insanganyamatsiko
ukeje kubusura umufantirimo feneriga ntera inda ntabishaka igaragaye urankweta leta y'u rwanda yagiye ishyiraho ingamba zitandukanye zo kwigisha ndetse no kwegereza abaturage serivisi zibafasha mu kwirinda inda zitateganyijwe ariko na n'ubu umuti w'iki kibazo nturaboneka zimwe mu mpamvu zitangwa harimo kuba abana b'abakobwa batangira kwishora mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bakiri bato bityo bamwe muri bo bikabaviramo ibyago byo gutwita cyangwa bakanahandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo sida imitezi na mburugu indi ni amakimbirane mu miryango harimo intonganya kurwana hagati y'ababyeyi ubusinzi n'ibindi bisobanurwa nk'intandaro nyamukuru ituma abana bishora muri izo ngeso kuko abana batakariza uburere bakabura iby'ingenzi baba bakeneye kugira ngo babeho bishimye byibuze mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ingengo y'imari bibiri makumyabiri na gatatu bibiri makumyabiri na kane abana magana atanu na cumi n'umunani nibo batewe inda mu karere ka gatsibo ni imibare yagaragajwe n'ubuyobozi bw'akarere ka gatsibo mu kiganiro n'itangazamakuru byari kigamije kugaragaza ishusho y'akarere muri iki gihe nk'uko bikubiye mu nkuru y'ikinyamakuru gikorera kuri murandasi muhazi yacu akadomo rwa kuva muri nyakanga kugeza mu kuboza haba ari uw'abana b'abakobwa babyaye bagera kuri magana atanu na cumi n'umunani bari mu byiciro by'imyaka itandukanye abafite imyaka hagati ya cumi n'ine na cumi n'irindwi bari harimo abana ijana na mirongo irindwi hanyuma abafite cumi n'umunani na cumi n'icyenda bari magana atatu mirongo ine n'umunani hari icyahindutse ugereranyije n'umwaka ushize wa bibiri makumyabiri na gatatu kuko mu mezi atandatu ya mbere bari bafite abangafu hafi magana cyenda bamwe mu batuye muri aka karere basanga hari impamvu zihatse izindi zituma abangafu baterwa inda bakomeza kwiyongera hari ababyeyi bataganiriza abana babo ku makuru ajyanye wenda n'ubuzima bw'imyororokere bagatwara inda zidateganyije mubona ari izihe mpamvu nyamukuru zituma inda ziterwa abangavu zidasiba kwiyongera muri aka karere impamvu ya mbere mbona abantu b'urubyiruko muri iki gihe bashaka bashaka kubaho mu buzima bworoshye ntibashaka kubaho bavunika abana b'iyi minsi nabo ntibacyumvira ababyeyi ngo bari muri viziyo umubyeyi amugira inama akavuga ati wowe uruwa kera nturi uwo muri viziyo bigatuma umwana akora ibyo yishakiye hari n'abavuga ko gukoresha agakingirizo bitagezweho ese ko abana batunga agatoki ababyeyi bavuga ko namwe mwadohotse ku nshingano byaba ari byo nakwitanga nk'urugero njyewe umukobwa wanjye yiga mu wa gatatu seni segonderi ariko te namugurira telefone namuha agatelefone kano kano kano ke gatoya nkamugura k'ibihumbi bitandatu kugira ngo njye muhamagara mubwire wenda fata akankoza amafaranga uhahira abantu bari na bawe ugira ute igihe ntari hafi nagiye mu kazi ariko bitigutangaza afite telefone ya taci igura ibihumbi mirongo itandatu naramuhaje si iyi telefone kujya ku ishuri nkanabwo telefone ntoya nkabafite taci wayikuye hehe arangije aho arambwira ngo ubundi wowe uranshinga umuda telefone nayikuye ntiramwihuriye ugasanga ahubwo no mu rugo niwe usumye amategeko uri umubyeyi araravuga wavuga ngo ngewe nzayakuririmba urajya nko mu muhanda nka nimugoroba uto n'umutaha ugasanga n'abakobwa b'urubyiruko b'insoresore n'abakobwa nabo bihagarariye mu muhanda saa tatu saa yine wavuga ugasanga ndahimba n'abaturanyi banavuga tewe ubundi nk'iki ngiki cyakinshaka biki uri data warambyaye biryo rahase ry'utuntu twa hato na hato bishobora gushingirwaho koko nk'impamvu nyamukuru akenshi na kenshi cyane cyane nk'abageze muri za siniya akora ibishobora byinshi agasaka telefone kugira ngo telefone azayibone ko nta kazi agira azayikura he nawe n'umuhungu akamushuka ati mfitanga bitatu ntabwo azabyanga pe urubyiruko rwabona ngo iki gihe ntabwo rwumvira ababyeyi kenshi nako hari n'ababyeyi nabo usanga ari ntibindeba ku bwa josefu hakuzwe umuremyi umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'ibinyamakuru byo kuri murandasi umuryango ukunda gukora inkuru n'ibiganiro ku buzima na politiki by'igihugu asanga hari ibitanoze haba mu mategeko atuzuzanya ndetse no kudaha umwanya abo bireba aribo bangavu umwana arafite uburyo bwo gukoma gukomunika n'abandi bafite uburyo bwo gukora ingendo so uko abantu rero hari ibiza ariko bikagira n'ibindi bizana ntabwo ababyeyi cyangwa se igihugu mpamya ko kigeze cyitegura ibishobora kuzazanwa iyo turi komunikasiyo yoroshye ko turi kujijura abanyarwanda ko turi kubaha uburyo bwa edikasiyo uburyo kubafungurira ku isi muri rusange twari twiteguye ibyo bizazana ko twahindutse mu mibereho umwana ashobora kujya kwaka akazi agakorera ikigali ataha umwana w'umunyeshuri ashobora kuba mu kigo ari egisiterine ko ababyeyi nabo bashobora kubaho umwe ari guhiga n'undi ari guhiga nkurikije uko babyita ugasanga abana babayeho gutyo buri umwe ajya ajya guhiga ajya guhiga gusa ni ubwo abantu bahuraho nijoro abantu bari bariteguye ibishobora kuzavamo ikindi ibyo byose byarahindutse ariko ntitwahinduka mu myumvire birasaba ko twumva ikibazo mu buryo duha uruhare ba nyirarura rubyiruko bariya abana ese niba uri kumubwira ngo ariga akabona uwarangije yirirwa yicaye ku kabari kutarize akabona utarize byibuze bafite moto akabona afite yigeze asobanurirwa ubuzima aho bugana byose mutubwire ni ikibazo kitari gishya ni ikibazo kigenda gisa naho kiba ngarukamwaka mubona mu by'ukuri iki kibazo gishingiye kuki hari byinshi rero natwe ubwacu tutabona uko dusobanura ahubwo tukazana za mezire za kera tuzakazana za ngamba ngo ziremereye aho isigana ikintu kiba kigenda kitambuka cyoroshya ni uko gukanira nabyo bigezeho bigata agaciro kabyo naho ubundi kubyara ntabwo mbona ko ari ikibazo turi kubona ikibazo ko ari ingaruka aho kubona ikibazo aho cyahereye ko tubwira ngo ababyeyi baganirize abana ababyeyi boke babayeho bati ese byibuze igihugu gifite politike ya rusange ihurijwe hamwe igenga urubyiruko byareberwaho gusa cyangwa no muri politike zigenda zishyirwamo naho haracyarimo ikibazo cyangwa se mu zindi nkingi mushobora kubonesha imboni yanyu dufite amategeko apfuye ku buryo atuzuzanya uburyo bw'amategeko amwe n'amwe mu kurinda abatarageza imyaka mu kurinda ziriya nda icyo twita ngo inda zitateguwe hagombye kubaho n'amategeko yuzuzanya ntabwo ngewe nzareka kubyara cyangwa se bishoboye kubyara kuko itegeko rimbuza nagombye kuba ntashoboye kubyara kuko ari natire kuko nibiba ntagaruriro wagombye kunyitaho ukamenya natire yanjye iyo urebye neza usanga aba bana batwita b'abangavu ibibazo bafite bibakomereye bisigara ari amategeko kurusha abazi bateye uriya mwana ntabwo aba ashobora gufungura konti imyaka ngo bitaragera ntabwo aba ashobora kwaka akazi aho ariho hose ntiyanatembera ngo ave hano mu rwanda ajye guhahira umwana we muri uganda cyangwa hehe nta myaka y'ubukuru afite nyamara yaratanze ubuzima ntiyarega umuntu mu rukiko ntiyakwandikishaho imitungo bamuhaye ntiyakurikirana indishyi ntiyakwitangira ikirego wa mwana arasabwa kumwandika kuri sekuru ingamba rero kuvuga ngo ababyeyi ntibigishe abana cyangwa ababyeyi generasiyo yabo iri inyuma cyane n'iy'aba bana egisperiyanse aba bana babona ababyeyi ntibanayifite twagombye kureba rero iyo gapu ihari ababyeyi niyo tusaba ababyeyi ngo baganirize abana dufite imfashanyigisho zihari bari buhereho tuvuga iri nashono noneho ibindi baganiriza abana rero usanga bishingiye ku muco kandi ntabwo turi muri leta igendera ku muco uretse uruhuri rw'ibibazo abangavu bahura nabyo iyo batwaye inda nko guta amashuri ihungabana rikabije ubukene kwiheza mu rungano ndetse no mu muryango nyarwanda bakunze kandi guhura n'ikibazo cyo kubyara abana batagishije ku gihe bafite ibiro bike ndetse n'ibibazo byo mu mutwe ubuyobozi bw'akarere ka gatsibo butangaza ko buri mu ngamba zo guhangana n'iki kibazo binyuze mu kwigisha abangavu aho muri iki gihe basigaye babaha umwanya munini bakanabaha ubwisanzure ku buryo babasha gutanga amakuru bakanabaza ibibazo byose bashaka mu midugudu yose mu bindi bikorwa bakoze ni icyitwa umudugudu ku ishuri aho abana baturuka mu mudugudu umwe iyo bageze ku ishuri bamenyana ubuyobozi bukabakurikirana bakajya bahurira hamwe hagamijwe kubakurikirana no kureba ko badasiba ishuri kumenya ibibazo bagira mu buzima bwa buri munsi n'ibindi byinshi hanashyizweho kandi abakozi babiri bihariye bashinzwe gukurikirana ibibazo by'abana aho barimo umukozi wihariye ukurikirana ibibazo abana bo muri aka karere bafite ndetse n'umunyamategeko bahawe n'umufatanyabikorwa ushinzwe gufasha abana mu mategeko nyindishyi imyunure mu kiganiro ejo
inshuti mwese mukurikiye radiyo ijwi rya amerika nimutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'ubwiyongere bw'abangavu baterwa inda z'imburagihe bugabanuke mu buryo burambye mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe
duherukana tigisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda ahigira patrick na zahabu nirere nawe abwira rufredi ko inda na virusi itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye bimeze bite ubu nimukurikire umukino
uwiteka mana nyir'ijuru uwiteka himbara habwa icyubahiro habwa ishimwe mana ariko mana ishobora byose ese ma uba azaba umusirikare azaba umupolisi se azaba umwubatsi se azaba iki koko mana we shimirwa yezu ratukuzwa abantu bo mu isi umva ndi kwibaza uko umwana wacu ibintu bidashira azarongora umuzungu semaye azibesha arongora umunyamuhiri oya ariko ntabwo yabikora burya abana b'abahungu akenshi intero ba se bateye nabo niyo batera umva nzabanza mutangira akivuka buri munsi nzajya amuha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza
ariko zizo nzagukomeza kunywa ubundi n'iziki turajya kwa muganga unuka inzoga
ngaho reka rekeraho da rekeraho nyine naye mbarwa nka kabya kanishakiraga agasamusa dushakamo n'isomero ehe usome gake mukapako uramenye ntiwongere gusinda utagwa nk'uko ejo wabirindutse wasinze si wese wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira agahungu kacu gusa urumva hari ikosa nakoze ra erega byari bikwiye ikibazo ariko uzi ko narimaze imyaka irenga makumyabiri nifuza agahungu wa ahubwo se ko katateye tugeri noneho ntabwo kamenya ko mari we webaga nkukanywa
dore ukuntu ugahamagara unjombagura intoki kunda we ariko se wa mugani ko kadatera utugira mbasha bwitonze ubuse buhora useka uhora ugenda se jeri nidutaha noneho ureke iriya hene tuyibage dore igihe twahereye dushaka kuyibaga ngo tuyicuruze bigapfa buriya n'imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu umva cyatugenda cyatugenda tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyotse anamariya aramwaye aramwaye wumve ngo aramwaye ubu si yo ntigira inama yo kumwarika sinari kuzapfa nsize ubusa ye usize ubusase nta mukobwa ufite umukobwa asa amaseke umva re soye twari kumwe ejo abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na christina muri koperative ibyo birabareba yewe tugende mu nda yawe uhetsemo icyubaro sha gutwita umuhungu mva mubwire ntiwibagirwe kubwira muganga ngo akurebere igitsina cy'umwana nubwo tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira ahantu tuzabyina neza dutambutse tuzapamba cyane tanana twirinde mu ngeri zose
nshuti muduteze amatwi mu mwanya muto turaba tugeze ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe nanjye timu harisi ishimwe nshimiye na nadia taha wamfashije kwegeranya amajwi mbifurije kugira icyumweru